Hii ni Radio Hizwi ya Amerika. iradiyo hijwi ry'amerika isaamiranira i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda turi kuri fm jana kane n'ibice bitatu mwiriwe nshuti mwese mu duteze amatwi muri kumwe na federike nkurikije ikaze mwese makuru yo kuri iyi saha kuri uyu wa kane ambasade ya leta zunze ubumwe za amerika mu rwanda yahimbaje imyaka icumi iheze ifunguye ishami ry'ikigo cyo gufashanya mu burezi n'umuco cya amerika kizwi nka american corner mu karere ka rubavu ntabwo ari amahirwe afitwe n'abantu benshi niyo mpamvu twebwe nka american corner tuyibona nk'igisubizo ku bijyanye n'uburezi kwigisha indimi kuba yaraje ahangaha ni inyungu ku baturage bacu
uyu ni Kambogo Ildefonse umuyobozi w'akarere ka Rubavu abarwanyi ba Al Shabab batangaje ko aribo bakoze ibitero bibiri muri Somalia byahitanye abantu batari bake abakuru b'ishyirahamwe bya OTAN bakoraniye ku cyicaro cy'iryo shyirahamwe i Buruseli mu Bubiligi batekanya guha Ukraine imfashanyo ya gisirikare aya makuru hamwe n'ayandi twateguriye ntiyagire aho muja ni mu kanya amakuru tuyatangurire rero yo hirya no hino tuyatangurire ku bategetsi bakoraniye bakoraniye i Buruseli mu gihugu cy'ububirigi aho bakoraniye rero kuri icyo cyicaro cyishyirahamwe i Buruseli mu bubirigi batekanya gufasha Ukraine guha imfashanyo Ukraine ya gisirikare ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirinde inama irabera mu muhezo ariko abadiplomate bamwe na bamwe bayikurikira babwiye ikigo ntaramakuru AP cyo muri Amerika ko perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yayigejejeho ijambo akoresheje ubuhanga bwa videwo yasabye imfashanyo ya gisirikare itagira iherezo by'umwihariko intwaro zirasa indege n'amato y'intambara perezida Zelensky ariko ntiyongeye gusaba OTAN gushyiraho igice cy'ikirere kitagerwamo n'indege z'Uburusiya mu gihugu cye mu minsi ishize abayobozi ba OTAN barabyanze basobanura ko babikoze bishobora gutuma indege za OTAN zirasana n'iz'Uburusiya guverinoma ya perezida Joe Biden wa Amerika isanga byakurura ahubwo n'intambara ya gatatu y'isi yose umunyamabanga mukuru wa OTAN Jens Stoltenberg yavuze ko bagomba kohereza abandi basirikare ibihumbi b'inyongera mu banyamuryango bane bo mu burasirazuba bw'Uburayi ari bo Bulgaria, Hongria, Rumania na Slovakia. Usibye inama ya OTAN, Buruseli irakira n'iy'abakuru b'ibihugu birindwi bya mbere bikize ku isi bita G7 n'iy'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Perezida wa Amerika zirimo zose uko ari eshatu nubwo igihugu cye kitari mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi.
urakoze toma abarwanyi ba al shabab bavuze ko aribo bakoze ibitero bibiri muri somaliya abatetsi bavuga ko byahitanye abantu batari bake ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu eugeni mukankusi polisi ya somaliya ivuga ko byibura abantu batandatu bapfuye nyuma y'uko abagabo babiri bari bafite imbunda bagabye igitero i mogadishu ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cyari kirinzwe cyane bavuga ko abapfuye barimo umunyasomaliya n'abanyamahanga batanu mu ijoro ry'ejo kuwa gatatu ababyiboneye bavuze ko umudepite w'umunyasomaliyakazi ari mu bantu benshi bahitanywe n'ibisasu bibiri byaturikiye mu mujyi wa Beledweyne muri Somaliya rwagati Amina Mohamed Abdi yari mu bikorwa byo kwiyamamariza kongera gutorwa ubwo igisasu cyaturikaga Al Shabab yagabye ibitero ku kibuga cy'indege inshuro nyinshi mu mwaka wa bibiri n'icyenda byishe abantu babarirwa muri mirongo
urakoze jeni uh, isosiyete y'imiti moderna yatangaje ko iriko iragaragaza urucandago rwa covid cumi n'icyenda rwo guha abana bato muri leta zunze ubumwe za amerika ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu jeni mukankusi n'ubundi iyi sosiyete y'inyamerika moderna yarayitangaje ko irimo kubona urukingo rwa covid cumi n'icyenda rukora ku mpinja ibitambambuga n'abana biga mu kiburamwaka perezida w'isosiyete moderna stephen hog yagize ati uyu munsi twatangaje ibyo inyigo y'icyiciro cya gatatu yagezeho mu bana bagera ku bihumbi bitanu bafite munsi y'imyaka itandatu bahawe doze ebyiri z'urukingo rwacu rwa covid kandi inkuru nziza ni uko tugeze ku ipfundo rikomeye ry'ubushakashatsi bivuze ko urukingo rurinda abana bato covid ku rugero rumwe n'urw'abantu bakuru igihe abemeza ikoreshwa ry'imiti bahamya ko doze nto ntacyo zishobora gutwara umwana kandi ko zikora neza ibyo bizaba bivuze ko hari amahirwe yo gukingira abana bato mbere y'impeshyi moderna ivuga ko mu byumweru biri imbere izageza imibare yakusanyije ku bemeza ikoreshwa ry'imiti ba leta zunze ubumwe za amerika n'uburayi iyo sosiyete ivuga ko izashyira ingufu mu gushaka uburyo ingimbi n'abangavu hamwe n'abana bari mu mashuri bakingirwa mu gihe ibindi bihugu byo ku isi byatanze uburenganzira bwo guha urukingo rwa moderna abana bakuru leta zunze ubumwe za amerika yaruhariye abantu bakuru gusa
turashimiye bagenzi bacu badushikirije aya makuru avugwa hirya no hino ku isi tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika isaminanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ubu rero umwanya w'amakuru yo mu karere ka afurika ibiyaga binini amakuru yo mu karere ka afurika y'ibiyaga binini tuyatangurire ku mpunzi sinzi ziturutse mu bice birimo umutekano muke mu buseruko bwa repubulika ya demokarasi ya kongo ntibitumbereye aho inteko z'igihugu cya uganda ziriko zihiga abarwanyi b'umurwi adf ziriko zihungira muri uganda iyi ni inkuru tuhava tubashikiriza mu kanya na mugenzi wacu ignatius bahizi mu masaha ari imbere ariko rero dukubitiye mu rwanda kuri uyu wa kane ambasade ya amerika ya himbaje imyaka cumi irangiye mu karere ka rubavu mu burengero bw'u rwanda huguruwe ishami ry'ikigo cyo gufashanya mu burezi n'umuco cya amerika kizwi nka american corner temistoke mutijima yadukurikiraniye inkuru aduhe idonido yayo american corner ni imwe muri gahunda za leta ya amerika zijyanye n'ubutwererane mu by'umuco ndetse n'uburezi binyuze muri iyi gahunda ababyifuza bongererwa ubumenyi mu rurimi rw'icyongereza bagahugurwa ku muco n'amateka bya leta zunze ubumwe za amerika ariko bakaba banahakura amakuru ajyanye n'amahirwe iki gihugu gitanga haba ku bashaka kwigayo cyangwa se kuhakorera indi mirimo ibyo byose bigakorwa nta kiguzi basabwe ku itariki nk'iyi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'ibiri nibwo ambasade ya amerika mu rwanda yafunguye ishami rya american corner i rubavu mu rwanda nyuma y'iryo yari isanganywe kacyiru mu mujyi wa kigali madame deb maclean umuyobozi mukuru ushinzwe ibikorwa bya ambasade ya amerika mu rwanda aharagaruka ku mpamvu yo kugira american corner i rubavu ati
twashakaga ahandi hantu hanze y'umurwa mukuru twashyira iki kigo kubera ko twabonye ko hari ubundi buzima hanze y'umurwa mukuru ubundi buzima hanze ya kigali aho rero twasanze rubavu ari ahantu h'ingenzi mu bijyanye n'ubucuruzi n'inganda mu bukerarugendo n'imyidagaduro ibyo akaba ari byo byatumye dufungura american kona hano mu rwego rwo kwagura umubano dufitanye n'u rwanda n'abaturage barwo
with the government and people of Rwanda.
mu myaka icumi iki kigo kimaze gikorera mu karere ka rubavu ubuyobozi bwacyo buvuga ko buri munsi kiganwa n'abasaga magana abiri na mirongo itanu bo mu ngeri zinyuranye abo barimo abarimu n'abanyeshuri mu mashuri yisumbuye na za kaminuza ariko n'abaturage basanzwe bakeneye kwiyungura ubumenyi mu cyongereza no mu kwihangira imirimo by'umwihariko ubuyobozi bwa kaminuza yigisha iby'ubuhanga mu mahoteli n'ubukerarugendo aho american kona ya rubavu ikorera buvuga ko iki kigo kimaze guhindura byinshi mu bijyanye n'ubumenyi buhatangirwa porofeseri kabera karikisite ayobora iyi kaminuza icya mbere cyo ni uko senta yafashije cyane mu kongera ubushobozi bw'abanyeshuri barangiza hano cyane cyane mu gukoresha ururimi rw'icyongereza ni ikintu rwose kigaragarira buri wese uh, umwaka uko utashye iyi porogaramu ifite icyo ihindura mu buzima bw'abanyeshuri ariko hejuru y'ibyo nka utb twabonye ibitabo byinshi bitandukanye mwabonye ko library yacu ifite ibitabo byinshi ifite uh, internet connection full time ibyo byose ni ubushobozi bukomoka kuri ubu bufatanye hagati ya UTB na American Corner.
Bamwe mu banyuze muri iki kigo bavuga ko batahavomye ubumenyi mu masomo gusa ahubwo hari na byinshi bungukiye kuri imwe mu mico n'imibereho y'Abanyamerika bakiyemeza kubishyira mu ngiro no mu Rwanda. Madame Bamurange Julienne ni umwe muri abo avuga ko yashinze umuryango wo gufasha abatishoboye abikomoye ku muco w'umunsi ngarukamwaka w'umuganura Thanksgiving Day wizihizwa n'Abanyamerika buri wa kane wa nyuma w'ukwezi kwa cumi na kumwe icyo gikorwa rero cyankoze ku mutima cyane nsanga muri kominote yacu abantu baba bakeneye gufashwa bibiri na cumi na kane nkora umuryango wa Young Women Destination uwo muryango rero mu mpera z'umwaka ngahaguruka na bagenzi banjye tugakomanga urugo ku rundi tuti shima utange twatangajwe n'uko ubwa mbere twafashije abantu mirongo itandatu ubundi bakajya biyongera ariko ubu twagiye twiha tageti yo gufasha imiryango ijana buri mwaka ku nzego z'ubutegetsi mu karere ka rubavu naho iki kigo kirimo gutanga umusanzu ugaragara mu kunoza ireme ry'uburezi butangirwa mu mashuri y'aha no mu tundi turere bihana imbibi bwana kambogo iridefonse ni meya wa rubavu ikindi nanone abarimu bacu ni amahirwe kuba barafashe umwanya bakaza bakajya bigira ahangaha nabo bakagenda bakigisha abanyeshuri babo ntabwo ari amahirwe afitwe n'abantu benshi niyo mpamvu twebwe nka american kona tuyibona nk'igisubizo ku bijyanye n'uburezi kwigisha indimi ku bijyanye no kwihugura ndetse no ku bijyanye no guteza imbere abaturage bacu muri rusange kuba yaraje ahangaha ni inyungu ku baturage bacu ni inyungu ku karere ka rubavu ndetse n'uturere dukikije rubavu ndetse n'abaturanyi kandi duhana imbibi mu myaka icumi american kona ya rubavu imaze ikora imaze kunyurwamo n'abasaga ibihumbi magana abiri na mirongo ine kuko buri mwaka yakira nibura abagera ku bihumbi makumyabiri na bine ubuyobozi bw'iki kigo buvuga ko n'ubwo umubare munini wabo ari abanyarwanda ariko harimo n'abanyekongo baturuka igoma muri repubulika ya demokarasi ya kongo iyi gahunda ya leta zunze ubumwe za amerika igamije ubutwererane mu burezi n'umuco yatangiye nyuma y'intambara ya mbere y'isi yose kuri ubu ku isi hakaba habarurwa ibigo nk'iki bigera kuri magana atandatu bigabanyije mu bihugu ijana na mirongo ine byo ku isi temistokre mutijima ijwi rya amerika mu burengerazuba bw'u rwanda
urakoze temisitokara mu burundi gisata kijejwe porogaramu yo kugaburira abanyeshuri mu mashuri mato mato kimenyesha ko ibitigiri by'abana bagaburirwa mu mashuri y'intango bitera byongera nyamara naho bimeze gutyo bamwe mu babyeyi bahagarariye abandi ku mashuri basaba ko uwo mugambi wonozwa neza ni inkuru yo mu menyeshamakuru Thierry Yves ndayishimiye ari i Kigali mu Rwanda umugambi wo kugaburira abana watanguye mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'indwi mu mashuri y'intango yo mu ntara zimwe zimwe zigize igihugu cy'u Burundi utuma igitigiri cy'abanyeshuri baheba ishuri kigabanuka ishyirahamwe mpuzamakungu rishinzwe iby'ibifungurwa ku isi pamu ritanguza uruganda rwerekeye guhimiriza no guhamagarira abafasha uyu mugambi mushasha bise home ground school feeding wishinze kugaburira abana ku mashuri mu kwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'itatu ryatangaje ko kubura ibyo bafungura no gufungura nabi nabi ari bimwe mu byatuma igitigiri c'abana baheba amashuri congerekana mbere n'indero yabo igatituka riboa bigirimana ajejwe porogaramu yo kugaburira abana mu mashuri akaba n'umuvugizi w'imfatakibanza mu bushikiranganji bw'indero mu kiganiro yagiranye n'abamenyeshamakuru i bujumbura mu ntango z'iyi ndwi yavuze ko muri iki gihe hariko harakogwa isuzuma rigamije kuraba ingufu zikwiye kongererwa mu gushira mu ngiro uwo mugambi turavye amahangiro twihaye yo kugaburira abana kandi kugira tugire ico dufashije kugira umwimbo mwishure ugende neza kandi kugira ngo turabe yuko duciye e, mu gusoma ivyo tugaburira abana mu mashure twobisumira mu makoperative canke amashirahamwe e, y'uburimyi n'ubworozi ribwa bigirimana asigura kandi ko kugira ngo uwo mugambi ushikwe ko ababyeyi nabo bagomba kugira ibyo baterera birimo gutanga amaboko yabo umuyobozi w'urwego rw'ababyeyi rugizwe n'abantu icumi n'umwe bahagarariye abandi ku ishure rimwe ryo mu ntara ya ngozi yabwiye ijwi ry'amerika ko naho hari byinshi uyu mugambi wafashe ariko hakiri imbogamizi nyinshi izo zikaba zirimo kubura inkwi zo gutekesha no kubura ababiteka ndetse akavuga ko hari n'igihe ibyo bifungurwa bibura agasaba ko byose byanozwa neza zirahari mugabo kandi muri centre ville nta nta makantine sikorera ntibafungura bafungura muri interiyeri ariko gusa nuko nk'intambwe nabonye zimwe zimwe ni uko bitaza regiriye rema indi ntambamyi ya kabiri ni uko ababyeyi nibo biyoruganiza bakaja kubiteka amashuri amwamwe aho batanga ayo mahera niho bipfuma bagaca bahemba abakozi bateka ntibagira inkwi kandi inkwi nazo bazituma abanyeshuri naho umuyobozi w'ikigo c'ishuri rimwe ryo mu ntara ya ngozi komine busiga yifuje ko duhindura amajwi yiwe yabwiye ijwi rya amerika ko hari n'igihe bamara iminsi bataronka ibyo byo kurya ikindi yavuze ni uko iyo abana bariye bituma biga neza inyuma ya saa sita kuko bataba bafashe urugendo rutuma bagaruka barushe ibyo bafunguye ahubwo bakurikirana n'ibyo byigwa ariko ndagereranya iyo bihari n'iyo bidahari urumva ndabona enisani baka kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri ibiharuro by'abana bagaburirwa ku mashuri byariyongereye nk'uko bitangazwa n'ubushikiranganji bw'indero mu burundi aho byavuye ku bitigiri birenga ibihumbi majana ane bishika ku bihumbi majana atandatu na mirongo itanu n'indwi umuvugizi w'ubushikiranganji bw'indero riboa bigirimana Imana avuga ko bagiye gukora ibindi byigwa byo kugira ngo ibibazo birimwo bivugutirwe umuti ndetse n'ibikenewe kongererwamo bikogwe tuzasha dufata ibyiyumviro byose byatanzwe dufatiye ku ngingo shimikiro imwe imwe imwe imwe duca dukora integuro y'ibikorwa ku myaka ishika kuri ine bizokogwa kugira ngo turabe aho tujogajoga yuko hotera imbere gushika ubu intara zimaze kugerwamwo iyo porogaramu yo kugaburira abana mu mashuri y'intango zigera ku ndwi izo ni bubanza bujumbura cibitoke gitega kirundo muyinga na ngozi intumbero y'uwo mugambi akaba ari uguhimiriza ababyeyi kurungika abana bivuye inyuma mu mashuri kongera igitigiri c'abiga no kugabanya gufungura nabi mu mashure ivyo bikazotuma ababyeyi bose na cane cane abakenyezi bihatira gukora ibindi bikorwa vyo mu rugo badatewe umuti umutima uhagaze nuko abana bataha bakabura ibyo kurya Thierry ndayishimiye ijwi ry'amerika kigali
uraneberara igira hirya ariko mada hererwa akwiriye ahantu hose winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe gusekase ngo jewe ndi uw'ibihugu yego rata uri umunyarusangikazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo uzi ko nabona uri umunyabugo neza neza dore wambaye nkabo uravuga nabi ururimi rw'iwacu
ariko abirasi bimuhumuruka mani shofe wenda abona ashaka uri iwacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye
niyo kwetu ni bugo ndiyo bugo ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yabababababa twigendere kombo tagisi yaje kombo tagisi ni ikiganiro gishya kuri radiyo ijwi ry'amerika muze dutembere mu karere k'ibiyaga bigari na kombo tagisi iyi tagisi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye Mu maneno ya kuchekesha, Kombo Taxi inatuonyesha ya kwamba watu wa kutoka mbalimbali na watu wa makabila mbalimbali wanaweza kuishi kwa amani.
kombo tagisi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolencia Groya.
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika isamiranyira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ibiganiro twateguriye birabandanya ikiganiro dukurikijeho cerekeye tombora ya kimwe ca kane c'ihiganwa ry'inkino z'igikombe c'imirwi y'umupira w'amaguru yo ku rwego rwa mbere yabaye iya mbere mu mashampiyona y'ibihugu ikinamwo mu karere k'iburaya yamenyekanye ku munsi wa gatanu w'indwi irangiye itariki cumi n'umunani ku kwezi kwa gatatu yabereye mu gisagara ca Lyon aho ni mu gihugu c'Ubusuwisa eh, mu gihugu c'Ubufaransa umurwi Real Madrid wo mu gihugu ca Espagne uzohura n'umurwi Chelsea wo mu Bwongereza Manchester City wo mu Bwongereza uzokina na Atletico Madrid wo muri Espagne, Liverpool wo mu Bwongereza uzohura na Benfica wo muri Port- Portugal, mu gihe Bayern Munich wo mu Budagi uzokina na Villarreal wo muri Espagne. Inkino za mbere za kimwe ca kane zizoba ku itariki ya gatanu y'ukwezi gutaha kwa kane. Mugenzi wacu Fidel Nyungabo yaganiriye na Wilson Melchior, umumenyeshamakuru inkino na Ongua Lea umumenyeshamakuru w'inkino akorera kuri radio Star FM igitega bose bari mu Burundi baratangura bavuga uko bakiriye ibyavuye muri tombora yabaye ku munsi wa gatanu w'indwi irangiye dutangure dutega amatwi Wilson Melchior ku bwanjye eh, ingene ndabibona mbona ko umengo eh, amahirwe ni menshi ku migwi eh, isanzwe igwaniranya igikombe na cyane cyane ijya ikomeye eh, atari ibitangaza nk'uko twama tubibona ndabona ko inkino zishobora kugorana nizi za- zizohuza chelsea na real madrid manchester city na atletico madrid ariko atari ibitangaza ndabona ko umengo umuntu yokwitega bayern munich na liverpool muri eh, kimwe cya kabiri gishiri cya nyuma ko bayern munich izohura na villarreal liverpool igahura na benefica mbona umenga atari igitangaza iyi migwi ibiri y'ibihangange ishobora kurengana ariko ah, biragoye cyane kugira icyo umuntu avuze kuri chelsea real madrid eh, man city atletico madrid nawe leya ibyavuye muri iyo tombora uyibona gute yo ku munsi wa gatanu w'indwi iheze ndabye itombora uko ryagenze ku bijyanye n'iyi migwi ikina ku mugabane wa buraya yabaye iya mbere ndabona yuko atagitangaza kinini kirimo ariko nkaraba nk'iyi migwi ya benefica eh, n'uno mugwi wa vilareale biboneka yuko ari imigwi novuga nti yashyitse muri iki cya kane gishyira icya nyuma eh, tutari dukunze kubona iyi migwi nk'iyi i- ishyika muri kado finali rero ku bwanjye bavuga nti ibitangaza byabaye kuri iyi migwi ya vilareale na benefica ariko ku yindi migwi byari bisanzwe kuko twahora tuyibona eh, mu cya kane gishyira icya nyuma mu gice cya kabiri gishyira icya nyuma cyanke muri finali rero kubona iyi migwi yarashyitseho novuga ni eh, si kubw'igihamana ahubwo ni kubera ko ari imigwi iri kurigenza neza eh, ndetse ndabye no mu mahiganwa y'ibihugu iyi migwi iturukamwo urabona uretse vilariyari yo mu kibanza cy'indwi urabona yuko benefica yo isanzwe iri mu kibanza cya gatatu mu higanwa ryabo biboneka yuko no mu yandi mahiganwa ino migwi iriko irabyifatamo neza iyi tombora rero mbona yuko ukuntu imeze gutya ndabona yuko eh, byagenze neza babipanze neza uretse gusa ibitangaza turindiriye kuri iyi migwi nagenda avuga ariko ku yindi migwi yoyo ndabona yuko ari bisanzwe guhura gutya muri rusange murako muravuga eh, imigwi mubona mm, mushobora guha amahirwe ariko mu nkino ibintu birashobora guhinduka bigatangaza chelsea na real do madrid ubona ari ihe ishobora kugira amahirwe umugwi wa real madrid nta ma- nta mahirwe nshobora ku- kuwuha eh, kuko na- biragaragara yuko ari umugwi ugendera kuri karim benzema Eh, byaranabonetse mu ihiganwa ryabo rya la liga aho karim benzema atashoboye kuboneka mu rukino eh, rwabahuje muri classico n'urwa fc barcelona biboneka yuko umugwi wa real madrid ubuze karim benzema usanga ari umugwi udashobora gutora amanota atatu cyangwa gutsinda byoroshye nicyo gituma mvuga nti ku rukino ruzohuza n'umugwi wa chelsea na real madrid ndabona yuko chelsea yari ifite amahirwe yo gushobora gutsinda ariko kandi ndavuga nti mu- muri zino nkino zizoba mu minsi iri imbere ndabona yuko mpamahirwe umugwi wo mu bwongereza bushobora gutwara igikombe ndabye uko iyi migwi yifashe mu gihugu cy'ubwongereza nkaraba n'imigwi yo muri esipanye ko yifashe nibyo real madrid mu kibanza cya mbere ariko kandi turavye mu mahiganwa yo mu bwongereza mu higanwa ryo mu bwongereza uravye ino migwi ya chelsea ukaraba liverpool ukabona na man city urabona yuko ari imigwi y'ibihangange eh, real madrid ashobora kuva imbere Eh, wilson nawe eh, urabye nka atletico madrid na manchester city u- u- ubona ari nde woha amahirwe barazinanye abakoci abamenyereza pep guardiola wa manchester city na diego simeone igihe guardiola yamenyereza umugwi barcelona muri espagne ngo nk'uko uh, leya yari ko arabivuga uh, dufatiye kuri manchester city na atletico madrid uh, duca dusubira ku mahiganwa bakina nibyo uh, atletico kugira ngo ihashike yagiye gusezerera bakeba ba uh, city manchester united kimwe ku busa ariko ntawoca ashoboka avuga ko uh, yogereranya manchester united na manchester city Eh, tugiye kuraba ihiganwa rya La Liga muri kino gihe eh, muri Espagne ntawovuga ngo riri hejuru cyane ku buryo imigwi yaryo eh, yotera ubwoba imigwi iri mu bibanza vya mbere mu Bwongereza eh, Premier League Eh, gutyo mm, tugiye kuraba ukuntu Manchester City ikakaye muri kino gihe Ah, umenga amahirwe twahengamikira cyane eh, ko uyu mugwi wo mu bwongereza naho ah, atletico ibanga yakoresheje mu gusezerera bakeba babo basangiye igisagara cya manchester ataworimenya byose biracashoboka ariko nk'uko mwabivuze umumenyereza ah, pep guardiola arazi imigwi ya la liga kandi burya atletico madrid nta byinshi byahindutse kuko umumenyereza aracari simeone umwe yahangana na pep guardiola bakiri kumwe muri la liga Eh, kandi n'abakinnyi ngenderwa kugiye kuraba usanga benshi bakirimwo abo pep guardiola azi aho rero umenga amahirwe menshi twayagumiza ku ruhande rwa manchester city ariko byose birashoboka kuko eh, diego simeone nawe murabizi ko atamenyerwa hanyuma u- uravye bayern munich na liverpool eh, ni imigwi ifise amateka akomeye nayo eh, itoroshe U- ubibona gute Eh, biragoye biragoye bayern munich biragoye naho twavuze yuko amahirwe menshi yafise yo gukuramwo villarreal Eh, ni kwa kundi tuguma tuvuga ngo villarreal ya- yahariya muri esipanye eh, iki- ihiganwa la liga muri kino gihe tutoshoka twemeza ko rikomeye cyane ngo mbure ko tuzohava tubyemeza ari uko iyi migwi irikina irenze umutaru aho ndavuga iyi real madrid atletico madrid n'iyi villarreal twavuze ko amahirwe menshi ari aya bayern munich ariko ah, villarreal nayo ibitangaza yagiye gukora byo gusezerera mugwi nka juventus kandi babasanze iwabo mu butaliyano eh, bakaja kubatsindira aho babanyagira ibyo nabyo bishobora gutera amakenga gusa ah, umuntu akibaza mbega si ibitangaza byabaye ko ari ibitangaza ubwo tuzokwama twitega ibitangaza na bayern munich hariho igihe i- igira eh, ibitangaza bitari byiza ku bakunzi bayo ugasanga aho byari byitezwe yuko ishobora koroherwa cyane siko bigenze ariko eh, gushika ubu reka umuntu agumize ko nimba atari igitangaza gisubiye kwa Villarreal nk'uko yasezereye Juventus eh, gushika ubu amahirwe menshi ari ku ruhande rw'abadage nayo eh, Benfica nabo nyene bo ntawovuga ngo bakoze byinshi binini cyane kuko eh, gusezera umugwi Ajax nibyo wari ugize imyaka ingahe uri kurasira uratangaza abantu ariko si ukuvuga ngo muri ino myaka wabaye umugwi ukomeye cyane rwose eh, ku buryo gusezererwa na Benfica twavuga ngo yabaye intama yuriye inzu Eh, Benfica twavuga ko atagitangaza kinini cyane yakoze nka Villarreal kugira ngo ishike muri iki gice cya kane gishiri cya nyuma aricyo gituma umuntu yovuga yuko Liverpool gushika ubu irorohewe Eh, keretse hagize ibyitamwo imvune z'abakinnyi canke eh, izindi ngorane zishikira imigwi ahandi ho ah, umuntu gushika ubu yokwitega intsinzi ya Liverpool kuri Benfica aho ahubwo gusa igitangaza tukaba tukirindiriye eh, mu gihe bahurira muri kimwe cya kabiri gishiri ca nyuma eh, Liverpool na Bayern Munich murakoze reka tuze ku mirongo ya telefone dufise justin bukeye neza uratwumva ego ndabumva uhamagaye uri he justin ndabahamagaye ndi i bujumbura mu burundi ufise ikibazo iciyumviro Ah, ni intererano ni iciyumviro nagomba gutanga yego Ah, urumva dufatiye ku ku matombora aheruka kuba ukuntu imigwi izogenda irahora muri kardo finale imigwi yose yashitseyo ibikwiriye ariko nk'uko umutumire ahejeje kubivuga mu Real do Madrid ikintu catumye usezera Paris Saint Germain si uko abantu babibona cyane uravye na na match ale ukuntu yari ya- ya- yatsinzwe turabona nyine ko umengana ugusezererwa ariko nk'uko umutumire yabivuze ku kintu kijyanye na experience novuga ahanini nico cyatumye uwo mugwi ushobora gutera intambwe ushobora gute- gusezera umugwi wa paris saint germain Eh, ni umugwi ufise abakinnyi bamenyereye ihiganwa baje mu mutwe bafise intumbero yo gutsinda babizi cyane Eh, waciwe inyibutsa igihe cyo mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani igihe batwaye irya champions league naho nyine wari umugwi natwaye la liga wari umugwi nyene ucumbagira ariko ku bw'akanyarigabo k'abakinnyi bari bafise byaratumye bashika kure rero n'ubu uko ndabibona jewe ah, imigwi isigaye irakomeye cyane ariko i- ico kintu c'akanyarigabo mentalite bafise mu mutwe imyaka n'uburambe bafise mu muri iryo higanwa birashobora kuzobashikana kure nubwo n'iyindi migwi ataba yigiza kure cyane eh, uwundi mugwi nshobora guha amahirwe ni man city liverpool iyo migwi yafise amahirwe cyane yuko ishobora kugera kure murakoze cyane iyo niyo ntererano numva ntushobora gutanga murakoze murakoze turabashimiye justin dufise kandi lionso nimubona uri ku murongo uratwumva yego U- uhamagaye uri he lionso agenda iburi ufise ikibazo ubaza abatumire cyangwa iciyumviro ushikirize oje ni nk'intebe hano mu bisanzwe ubishikirize yewe untereye kuri ico ca real madrid fu ntiyashoboye gukuramwo paris saint germain turavye umugwi wa real madrid ni umugwi umenyereye iya- iyi- ligue des champions umaze no gutwara nyinshi ni umugwi wa mbere hanyuma rero turavye paris saint germain nawo nta gikombe ca ligue des champions urigera utwara Eh, rero vyaravuye no ku kuntu no kumenyera ihiganwa vyat- vyaratumye eh, real madrid igira ku kantu ko kumenyera ihiganwa ibituma ikuramwo eh, paris saint germain
turagushimiye fidele n'abatumire bawe inshuti mwese mukundi radiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruka ingaha turashimiye bagenzi bacu bagize uruhora mu itegurwa ry'amakuru twabashikirije turabashimiye kandi na nadia yashyize hamwe ibiganiro na edi rwema yari abihagarariye turabashimiye namwe inshuti mwese mwateze amatwi kandi turabatega akamo mubandanye mwumviriza ibindi biganiro by'iradiyo ijwi ry'amerika mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese